mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni murisanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema muri ibi bihe hakomeje kuvugwa ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana n'abakobwa bakiri bato ni ikibazo kigaragara hafi mu bihugu byose byo mu karere k'ibiyaga bigari benshi bahohoterwa ni abana b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye na za kaminuza nyuma yo gukorerwa ayo mabi benshi bisanga batwaye inda bakiri bato zituma bata amashuri bikabicira ahazaza habo umuryango w'abibumbye uvuga ko buri mwaka abana miliyoni cumi n'esheshatu bari hasi y'imyaka cumi n'umunani babyara bakiri bato mu rwanda umuryango lan work develop uri mu miryango ifite gahunda yo gukurikirana abana b'abakobwa batwaye inda z'imburagihe babikora mu mushinga witwa masenge mba hafi wita by'umwihariko ku kibazo cy'abana baterwa inda bakiri bato ariko iki kibazo gikomeje kuvugwa cyane muri iyi minsi kuva ubwo hasohotse amakuru yitabwa muri yombi ry'uwitwa ishimwe diodone uzwi nka prince kid uyu akaba ariwe wari ushinzwe gutegura ibirori bya Miss Rwanda cyangwa se uh, nyampinga w'u Rwanda mu byaha akurikiranyweho n'ubushinjacyaha birimo iby'ihohoterwa rishingiye ku gitsina akekwaho gukorera abakobwa bitabiriye amarushanwa ya nyampinga nakwibutsa ko ibi bikiri mu iperereza ntabwo twabyemeza ko yabikoze kandi nta nubwo ari byo turi butindeho cyane kuri telefoni turi kumwe n'umutumirwa wacu bwana jean claude mwiseneza niwe uyobora lan work develop bwana mwiseneza ikaze mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'amerika murakoze cyane ijwi rya amerika muraho neza turaho neza namwe abo mu rwanda ni amahoro mu rwanda ni amahoro rwose tumeze neza kandi turashima imana Eh, bwana mwiseneza nk'uko nari maze kubikomozaho muri iyi minsi mu rwanda ah, ikivugwa cyane ni ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana b'abakobwa ni nyuma y'amakuru yagiye hanze nk'uko nari mbivuze yitabwa muri yombi ry'uyu ishimwe diodone icyo kibazo noneho kikaba cyatumye abantu benshi bakiganiraho ndetse ejo bundi umukuru w'igihugu ubwo yari mu nama y'ishyaka riri ku butegetsi rya fpr akaba yaragarutse nawe kuri iki kibazo ndetse akivugaho reka tumve mu magambo make cyane ibyo umukuru w'igihugu yavuze kuri iki kibazo kijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana b'abakobwa hari ukuntu tu- turangaye cyangwa se imico mibi twese yatwinjiyemo ku buryo ibintu nk'ibyo ntacyo biba bitubwiye bishatse byaba umuntu aki- aki- akihangira umurimo Tu- tubwira abantu kwihangira imirimo bagahanga n'indi Eh, ubwo abantu bakihangira umurimo to abuse people gucuruza abantu erega reports ndazibona iteka no muri polisi usibye gucuruza bijyanye muri iyo nzira navugaga umubare w'abantu bafatwa bahagarikwa ba- correspondence ziriho hagati y'u rwanda n'ibindi bihugu by'abantu babaye smuggled bagatwarwa hanze bakabagurisha na ariko reka mbihine hari uburyo bubiri rero abantu bakwiye kubirwanya cya mbere hari amategeko umuntu wabaye abused umuntu uhohoterwa umerewe nabi akwiye gutinyuka akabivuga akareba aho abigeza kugira ngo atabarwe cyangwa amategeko agire uko amurenganura ubwo ni bimwe simbona impamvu abantu batinya kwirenganura bitabira inzego cyangwa keretse niba batinya kujya mu nzego cyangwa inzego zacu bavuga batari ko se uraregerane uraregera nawe umeze atyo icyo muzakirinde kijya aho abantu bashobora gutinya kugira uwo bagana ngo bamubwire kurenganurwa kubera ko bazi ko nawe yari uko ameze cyangwa ntacyo yakora kurenganura umuntu icyo cyaba ari ikintu gikomeye icyo ni kimwe icya kabiri abantu ku giti cyabo baba abused bahohoterwa hari guhohoterwa bimwe bifata abantu ku ngufu cyangwa bigira bite icyo ni kimwe ariko hari ibindi bashukisha abantu gusa ukwiye kubabona ariko ibyo bijyanye no mu kazi no muri za minisiteri no muri institushoni zisanzwe zacu harimo nacyo ikintu kiri aho kizamura abantu mu ntera kubera ko umuntu yabanje ku ubwo murabyumva ntabwo nirwa mvuga birenze abantu bari mu gisirikare ukazamurwa ukazamurwa mu ntera kubera ko hari abo hejuru ugomba gufata neza itiriri bandi ni ibintu bibi cyane uwo ni umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame ubwo yagezaga ijambo mu nama kaminuza y'ishyaka riri ku butegetsi rya fpr inkotanyi bwana mwiseneza jean claude perezida wa repubulika arasa nk'ugaragaza ko iki ari ikibazo gikomereye sosiyete nyarwanda aho anavuga ko hari ikibazo cy'abana b'abakobwa bakorerwa ihohoterwa nk'iryo ariko bagatinya kugira aho baregera mwebwe ahanini mwita ku bana baba baratewe inda bakiri bato ariko abo bana nabo baba baranyuze mu bishuko nk'ibyo mbere y'uko baterwa inda kuri wowe ikibazo kiri hehe icyo kibazo cyifashe gute muri sosiyete nyarwanda mwebwe cyane mukorana cyane bya hafi n'abo bana b'abakobwa murakoze cyane edi kandi nagira ngo nongere mbashimire kuba mutangije izi mpanuro za nyakubahwa perezida wa repubulika kuri iki kibazo aho nk'uko mwabivuze mu nama iheruka y'umuryango wa rpf yagerageje cyangwa se yagaragarije abayobozi bari bayitabiriye uburemere bw'iki kibazo ni ikibazo koko kandi kirahangayikishije ni ikibazo gihangayikishije sosiyete nyarwanda ni ikibazo gihangayikishije cyane cyane afurika kandi noneho n'ikindi twavuga ni uko n'iyo cyaba ku muntu umwe umwe wenyine akaba ari we uhohoterwa ntabwo byaba bishimishije ntabwo byaba bishimishije kuko njye ubundi ikindi n'umunyamategeko ariko n'abahanga mu mategeko harimo n'abavuga yuko aho kugira ngo umuntu umwe arengane umuntu umwe arengane ahubwo abanyabyaha igihumbi bashobora kwidegendera muri sosiyete bakaba bari hari aho kugira ngo umuntu umwe arengane byumvikana rero yuko yaba umuntu umwe yaba babiri yaba batatu nta n'umwe ugomba kurengana ku mpamvu izo ari zo zose cyane cyane mu gihugu nk'u rwanda igihugu kigendera ku mategeko eh, igihugu cyemera ubufatanye igihugu gishyize imbere eh, umwenegihugu igihugu eh, cyemera ubufatanye bw'inzego zose zaba inzego za leta inzego z'abikorera inzego za sosiyete sivile eh, kugira ngo twese dufatanye kureba uburyo buri munyarwanda wese agomba kubaho akabaho neza kandi uburenganzira bwe bukubahirizwa nk'uko rero wari ubimbajije utise iki kibazo mu by'ukuri eh, kigaragara hehe cyangwa se gituruka hehe Har- hari ubwo eh, ari ikibazo kiba n'ubundi gisanzwe kiriho ariko amahirwe aba ahari ni uko inzego zibishinzwe cyangwa se abayobozi babishinzwe baba bakibonye bakavuga bati ntabwo twishimiye ko iki kibazo kigomba kubaho bakakigaragaza ariko ngira ngo nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika abivuga ntabwo byagombye kuba ari ibintu biba nibirangiza uwo kibayeho ngo atinye kuvuga Eh, ikindi nubwo eh, abantu bagombye kuba bahohotera abandi umuntu ngo yumve yuko afite ububasha ku buzima bw'undi muntu ufite uburenganzira nk'ubwe ngira ngo ihame mu burenganzira bwa muntu rivuga yuko uburenganzira bw'umuntu butangirira aho ubwundi burangirira bivuze yuko ntabwo umuntu agomba kubaho mu burenganzira bwe ngo bimuhe uburenganzira bwo kubangamira uburenganzira bw'abandi ubwo rero bivuze yuko uburyo ubwo ari bwo bwose bushoboka bugomba gukoreshwa kugira ngo uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese by'umwihariko noneho uburenganzira bw'umwana cyangwa se uburenganzira bw'umugore bwubahirizwe kubera yuko umwana umugore nibo bakunze kugaragara mu mateka ya afurika mu mateka y'u rwanda yuko eh, bakunze guhohoterwa igihe kirekire ariko ntibiborohere guhita bagaragaza yuko bahohotewe hanyuma ngo babashe eh, ku- kwirenganura cyangwa se kwegera inzego zabarenganura kugira ngo eh, uburenganzira bwe bwubahirizwe cyangwa se hakurikizwe amategeko bwana mwisa neza ah, abenshi bakurikiranira hafi iki kibazo ah, bavuga ko ahanini ipfundo ryacyo ari ikibazo cy'ubukene ari ikibazo ah, cy'urubyiruko kutabona akazi icyo gihe ugasanga byorohera wa wundi wifuza ah, kuba yamukorera iryo hohoterwa abikora kuko wa mwana nk'uko ah, abantu babivuga aba akeneye ayo mafaranga hanyuma yamara kuyahabwa akagira n'ikibazo cyo kuba yarega uwo muntu kuko wenda ashobora kuba amwifuzaho andi mafaranga ikibazo cy'ubukene ukivugaho iki ese nawe wemeranya nawe bavuga ko ari ipfundo ry'ibyo bibazo byose urakoze ikibazo cy'ubukene njye numva gishobora kuba ariko ntabwo aricyo numva cyaza ku murongo wa mbere njye numva icyaza ku murongo wa mbere ari amakuru ari ikibazo cy'uko abantu badafite amakuru ahagije ku burenganzira bwabo kugira ngo umuntu amenye ati "I- ese iti- uburenganzira bwanjye ni ubuhe itegeko rindengera ni irihe ese ndamutse ngize ikibazo umuntu amuhoteye nabariza hehe ntekereza ko ariho hambere ikibazo wenda gishobora kuba gitangirira kuko usanga abantu benshi ntabwo baba bazi amategeko ariko nanone ku ruhande rwa kabiri ntibamenye n'uburenganzira bwabo ngo amenye ati ndamutse mpohotewe na- na- na- ninde nakwifashisha nanyura mu zihe nzira kugira ngo uburenganzira bwanjye bubashe kubahirizwa ubukene rero nabwo birumvikana ariko eh, kenshi wenda umuntu ashobora kwa kundi bavuga yuko umuntu wenda eh, ashobora kwitwaza icyo afite ashobora kuguha kugira ngo wenda niba kigufasha mu buzima wumve yuko wenda wakwihangana ariko uramutse ufite amakuru ahagije ku bijyanye n'uburenganzira bwawe uramutse ufite amakuru ahagije y'uko uwo muntu urimo kugira icyo agufasha mu by'ukuri atarimo kugufasha ahubwo arimo arakwica kandi hari icyo wakora kugira ngo uburenganzira bwawe bubungabungwe nibaza yuko ntabwo wavuga ngo ni uko yaguhaye iki wari ukeneye kugira ngo akugireho ububasha nibaza rero ko impamvu za mbere zituruka yuko abantu badafite amakuru ahagije ku burenganzira bwabo naho ubukene bwaba ari bushobora kuza yego nk'icyitwazo bushobora kuza nk'umuntu kugira influence cyangwa pawa uwundi muntu yitwaje ko amurusha ububasha ariko uwo warushijwe ububasha ikigaragara ni uko aba adafite amakuru ahagije ku burenganzira bwe ngo anamenye yuko eh, uyu munsi niba uyamurushije iki n'iki ariko nawe ejo ashobora kukimurusha ndetse cyane ku buryo rero atakabaye amwangiriza amateka ngo amwangirize ubuzima bw'ejo hazaza bwana jean claude mwiseneza ni umunyamabanga nshingwabikorwa uh, w'umuryango lanwak develop ukorera mu rwanda ukaba wita ahanini ku bana b'abakobwa batwaye inda zimburagihe babikora mu mushinga witwa masenge mba hafi wita by'umwihariko ku kibazo cy'abana baterwa inda bakiri bato ibyo bakora muri uwo muryango turaza kubigarukaho gatoya ariko dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ibyo babaza reka duhere kuri gift irumva wiriwe neza Ah, mwiriwe neza uri hehe Ah, jean nturi muri mozambique ikibazo ariko cyawe ndi umurundi ikibazo cyawe ikibazo canje ikibazo canje ntabwo kimeze nk'ikibazo Hmm.
ahubwo kimeze nk'ikibazo cyane cyane cy'abana bari guhohoterwa bagatwara inda z'indaro bakiri bato bigatuma akazoza kabo kononekara Hmm.
ahanini ntabwo biva ni nk'intererano ntabwo biva ngo ubukene yego birashoboka kandi birashoboka yuko n'uwo mwana kenshi ushobora gusanga ni umwana aba akiri muto imyaka cumi n'ine cumi n'itandatu cumi n'indwi aba ashaka umuntu agomba kuba amwitayeho cyane Mm.
muri icyo gihe rero umuntu w'umugabo kandi benshi usanga bahohoterwa n'abantu b'abagabo bakuze Mm.
umuntu w'umugabo aba yiyumvira kumuhohotera nawe aca muri izo nzira nyine akamwiyumvira akagerageza gushakisha utuntu twomuhimbara twomunezereza uwo mwana akumva akunze uwo muntu akumva nta kintu na kimwe yomwima ibyo afite byose yumva yobimuha bamwe hari aho usanga bababwira ngo akumva ko agomba kumurongora akamugira umugore wiwe nawe akumva nta kibazo umva babizeza ibintu bidashoboka urumva rero uwo mwana akiri umwana umaze kumwizeza indege ukamwizeza ibintu birebire cyane umwana yumva yokwiha wese abo bantu b'abagabo nabo ntabwo baba- ni irari riba riri kubashuka rimaze kubashuka rero iryo rari ugasanga urubyiruko ruri kwangirika bi- bibabaje cyane birababaje kubona Ura- ura- abana ari mu Mm.
ishuri ari gutegura akazoza kiwe ariko ugasanga kazoza kiwe karangiritse mu mwanya muto cyane gift wenda ibyo ni ibyo mu bihugu byo- by'iwacu mu karere k'ibiyaga bigari Eh, gira- ino mozambike aho ntuye hoho Mm.
icyo kibazo cy'abana urabona mu nk'uburundi n'u rwanda iyo umwana agi- a- atwaye inda ntabwo asubira ku ishuri baca bamwirukana muga ngaha mozambike ho baraborohereza iyo umwana atwaye inda ntabwo bamuhagarika kwiga ahubwo arakomeza aka- akabandanya akiga ku ishuri ntibamuhagarika ntibigira bamubuza kwiga Ura- ahubwo rero ibyo by'iwacu naho Mm.
bogerageza baka- bagafasha abo bana nko mu gihugu cy'u Burundi cyangwa u Rwanda umwana habaye iryo sanganya agatwara inda ahubwo ntibace bongera aba nabo bamugereke k'irindi sanganya ngo bamukure ku ishure ahu ngo bamubuze gusubira ku ishuri ahubwo bakamureka akajya ku ishure iryo sanganya ryarabaye hama agakomeza akiga urakoze cyane gift aho mu gihugu cya mozambique udusuhuriza abakunzi b'ijwi rya amerika nzi ko uh, muri yo muri benshi kandi urakoze kuba unakurikirana ibiganiro byacu ugira umunsi mwiza okay murakoze namwe Uh, mbere y'uko mpa ijambo kugira ngo bwana mwiseneza agire icyo avuga uh, kuri ibyo gift asorejeho avuga ku bijyanye n'abana ba- batwara inda hanyuma benshi baka- bakisanga birukanwa mu mashuri ndaza kumusaba ko agira icyo abivugaho cyane cyane ku bireba u rwanda ariko dufite na marcel wiriwe
niwe neza rwema edi uri hehe
ndi mu rwanda i kigali ikibazo cyawe
Eh, ndashaka kubanza gushimira umutumirwa ariko nkamubaza utubazo tugira tubiri nk'uko wabivuze igitangira ikiganiro ahanini ibintu byinshi bisa nk'ibivumbutse kuri uyu muhungu diyedoni wateguraga irushanwa rya misi ariko ahangaha ndavuga iri hohoterwa rishingiye ku gitsina eh, nk'uko perezida yabivuzeho yavuze ati waba uri mu kazi kugira ngo uzamurwe mu ntera ati nawe urabyumva aha rero nagize iki- ibibazo bibiri ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku bangavu babyarira iwabo cyangwa baterwa inda bakiri abangavu nge utubazo tubiri nibaza ndatureba mu duce bibiri aba bana bitabira irushanwa rya misi rwanda baba barangije segonderi bamaze kumenya ibipfa n'ibikira ntabwo wasanga nabo ubwabo kubera gushaka kumenyekana bashobora ku gushaka gutanga ibirenze kugira ngo bagire icyo babona muri ya myanya icyo ni icya mbere kuko hari igihe umugabo cyangwa umusore ashobora gukora ibintu bigasa nko korosora uwabyukaga ndaguha urugero harimo umuntu yicara akavuga ati nakora icyo ari cyo cyose gishoboka kugira ngo ngere kuri iki kabona imbaraga zose zansaba icyo ni icya mbere naho aba bana bakiri batoya bo mu masegonderi mu matonkone ugasanga umwana atewe inda n'umugabo ukuze cyangwa undi mwana mugenzi we aha rero numva icyo navuga ko aba bana njye abakuru ntabwo mbagarukaho cyangwa wo mu kazi kuko ntabwo iyo umuntu ari mu kazi ka leta cyangwa akabikorera kugira ngo azamurwe mu ntera Marcel gerageza uhine dufite abantu benshi kuri telefone yego nifuza ko iyi miryango itegamiye kwese y'abanyamadini n'amatorero buriya nabo iki ni ikibazo bakwiye kugira icyabo bakacyinjiramo ku buryo bwimbitse wenda nabwo urugero nka kiliziya gatolika iyo umukobwa wabyariye iwabo bamufungira amasakaramento nyamara iyo agiye kugarukira imana aza wenyine uwamuteye inda ntabwo aza ariko bavuze ko bazajya baragarukira imana ari uko na ba bandi n'uwamuteye inda abonetse byarushaho kumenyekana ba bantu bahohotera ba bana noneho ubutabera bugakora akazi kabo urumva.
urakoze cyane Marcel Ah, bwana ah, mwise neza ah, ku kibazo cya mbere cyari igitekerezo ariko wagira icyo ukivugaho hanyuma ah, no kuri ibi bibazo bya bya Marcel eh, wagerageza kubihina ariko hari n'abandi batwandikiye ku rubuga rwa rwa facebook hari uwitwa murekezi jimmy wagize ati abakobwa bo muri iyi minsi barikujije cyane barusha ba nyina ubwenge usanga aho bicaye baganira bakavuga ngo mfite igisaza wampaye pasi y'igisaza ibintu nk'ibyo Ah, ngo ariko n'ababyeyi b'ubu nabo si shyashya ni gute umwana w'umukobwa atunga telefoni y'amadolari magana atanu utarayimuguriye nta kazi agira ukabona umubyeyi ntacyo bimubwiye ibyo nabyo wagira icyo ubivugaho mu masegonda make cyane hanyuma dufate abandi bakunzi b'ijwi rya amerika urakoze cyane ngira ngo nagira ngo nanjye nshimire aba bagenzi bacu batanze ibitekerezo n'abagize icyo babaza ariko ngira ngo ni byinshi eh, cyangwa se bisa n'ibitekerezo Eh, kuko irumva gift yavuze kijyanye n'uko guterwa inda kw'abana eh, byica akazoza cyangwa se byica ubuzima bw'imbere yabo hazaza nibyo Eh, byica ubuzima bw'imbere yabo hazaza kuko eh, bubashyira mu- mu mu- mu bundi buzima kandi ni ni n'amateka a- a- aba abonye mabi mu buzima bwe aba atazibagirwa kuko aba ahohotewe gusa wenda iyo umuntu reba eh, ku bijyanye n'icyo yavuze cyo kudakomeza kwiga ku- mu gihe umwana yatewe inda hari ibihugu koko usanga bitorohereza abo bana eh, ariko mu rwanda siko bimeze mu rwanda ntabwo umwana wasamye inda abuzwa kwiga gusamya inda ni kimwe ni ibyago ni ikibazo kiba cyamubayeho ariko eh, ku byo dukora cyane nkatwe nk'umuryango wacu tu- dutanze nk'urugero Eh, aba ni bamwe mu bana dufasha ni ukuvuga ngo abana basamye inda z'imburagihe ni bamwe mu bana dufasha kandi tubafasha kugaruka mu buzima busanzwe kandi muri bo eh, hari abo dufasha muri ya gahunda y'amasenge hafi kugira ngo basubire ku ishuri kandi dukorana n'amashuri aba- abayobozi b'amashuri bakabakira rwose bagakomeza bakiga bwana mise neza ubwo uvuze ah, kuri masenge mba hafi mu magambo make cyane iyo gahunda ikora iki murakoze masenge mba hafi ni gahunda eh, twatangije eh, mu rwanda Eh, tuyitangiza kubera iki kibazo n'ubundi twarimo tuganiraho kijyanye eh, n'abana eh, b'abangavu eh, ku burere bw'abana b'abangavu ikaba ari gahunda igamije kubitaho by'umwihariko kuko bigaragara yuko ababyeyi babo bakeneye gufashwa kugira ngo babashe kubitaho icyagaragaye rero ni uko ababyeyi kenshi bakunda kugira isoni zo kuganiriza abana ku buzima bw'imyororokere hanyuma ikindi y'abana basamye inda z'imburagihe usanga ababyeyi babatererana ugasanga umugore umugabo eh, ba- ba- babyara uwo mwana bara- baritana ba mwana ko umwe atakuri- atatubahirije inshingano mu burere bwa wa mwana bikarangira bamuhohoteye ndetse n'abandi banyamuryango bo mu rugo bakamuhohotera umwana agatorongera ugasanga mu by'ukuri abuze umufasha kandi eh, abakabaye bamufasha ari abo ngabo barimo baramuhohotera masenge rero eh, mu muco nyarwanda ni umuntu tuzi neza eh, u- wita ku bana kubisengeneza akaba tumufata nka mushiki wa se tumufata nka muramukazi wa nyina ku buryo azamo kugira ngo nawe afashe wa mwana akongera kugaruka mu buzima busanzwe atari uko yamaze gutama inda y'imburagihe gusa ahubwo na mbere y'uko atama agafasha kuganiriza abana agafasha no kumvisha ababyeyi yuko bagomba kumuganiriza ndetse akanabafasha kwi- kurindwa cyangwa se kubarinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose harimo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri iyi gahunda rero dufitemo abagenerwabikorwa b'ibyiciro bine harimo abo bana bari muri risike bashobora kuba bashobora gusamira z'imburagihe bitewe n'ibibazo bitandukanye barimo mu miryango ifitanye amakimbirane abana b'imfubyi z'ibana n'ibindi harimo icyiciro cya kabiri cy'abana basamye icya gatatu n'abana babyaye hanyuma icya kane ni abana babyawe n'abo ngabo abo bose rero nibo bahamagara masenge bagira bati masenge mba hafi masenge mfasha kugira ngo nanjye uburenganzira bwanjye bwubahirizwe nk'ubw'abandi bana
hanyuma hari ikindi abantu bakunze kwibaza iyo uvuze ihohoterwa ri- rishingiye ku gitsina rikorerwa ah, abakobwa n'abagore ah, ah, Marcel yari avuze ko ah, abana bajya muri za minsi nk'urugero ngo baba barengeje ya myaka umuntu ah, abita ko ari abana bato ariko gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ntabwo bireba imyaka
ibyo rwose ntabwo bireba imyaka gusa eh, kubera yuko umuntu uwo ari we wese ukoresha undi imibonano mpuzabitsina uretse no kunayimukoresha ndetse n'ibindi byaba n'ibiganiro amagambo ibikorwa biganisha kuri eh, kuri ibyo bijyanye eh, byerekeye igitsina akaba ashobora kuba yamufatirana mu bukene yamufatirana eh, muri situwasiyo arimo wenda ku byo agomba kumufasha ntabwo byemewe ntabwo byemewe yaba ari umugabo ubikorera umugore umugore ku cyiciro cy'imyaka yaba afite iyo ari yo yose uretse n'ibyo ngiraga icyo na- nasobanura neza edi ni uko eh, uretse eh, n'abantu muri rusange n'umugabo ahubwo hohotera n'umugore we babana mu rugo akaba ashobora gushaka kumukoresha imibonano mpuzabitsina atabishaka cyangwa se atari igihe cyo kuba bashobora kuyikora atari muri gahunda yo gukora iyo mibonano mpuzabitsina ibyo rero ntabwo ari ku mugabo bigana ku mugore gusa n'umugore ku- eh, bigana ku mugabo nabo hari ubwo eh, bakora iryo hohotera rishingiye ku gitsina bakarikorera igitsina gabo ibyo rero ntabwo bireba imyaka gusa biba bibi cyane iyo bikorewe umwana uri munsi y'imyaka cumi n'umunani ariko ni n'ibyo kwamaganwa ku muntu uwo ari we wese urakoze cyane bwana mwiseneza jean claude umuyobozi w'umuryango Land Work Develop ukorera mu rwanda kuri telefoni dufite abandi bakunze b'ijwi rya amerika reka dufate sirile wiriwe neza amahoro amahoro edi rwema uri hehe ndi mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka kayonza ikibazo cyawe ikibazo njyewe ndi kubona nubwo uwo mutumirwa yavuze yuko ah, ikibazo cy'ubukene kiba kitari cyo kibazo cyane ariko muri rusange iyo ndebye mbona abana b'abakobwa cyangwa se abana b'abangavu mu guhohoterwa eh, n'ikibazo cy'ubukene kirimo kubera ko ntabwo uwumuhohotera ashobora kuba yamusanga mu nzira ari kugenda gusa cyangwa se ngo amusange iwabo akenshi umwana ariga yamara kwiga akaba yarize nk'ibintu runaka noneho akapurayinga muri uko kwapurayinga ak- akaba akeneye kuba yabona akazi rimwe na rimwe akaba yahamagarwa ati ngwino turagushaka hari ibyangombwa ibi n'ibi ugomba kuba watanga U- u- bakamushyira bakaba basa nk'aho bamushyiraho nk'amananiza ariko akamubwira ati kugira ngo ibyo byose niba utabibona ugomba kumfata neza urumva umwana w'umukobwa niba amaze igihe iki n'iki yararangije kwiga akeneye akazi nta- iwabo niba ba- akenshi ababyeyi ntabwo bakira ubwo bushomeri bw'abana babo uba usanga bijujuta ngo ndakugura kotegisi ndakugura amavuta ndakugura ikintu cyose kandi wakabaye byibura hari ukuntu warabonye akazi umwana wo kwa kanaka yabonye akazi uwo kwa kanaka yabonye akazi usanga n'icyo gitoto nacyo ubwacyo kiratuma umwana atiyakira bikaba ngombwa yuko ari gukora iki- igishoboka cyose kugira ngo nawe abe yabona akazi ikindi ni ikijyanye eh, nu- nu- nu- n'ubukene mu muryango ashobora kuba ataranize ariko ne- na- no no mu buzima busanzwe akaba yashukwa kugira ngo agere ku kintu runaka cyaka hari n'abahohoterwa eh, ba- bagendeye mu mu- mu buryo bwo kwi- ku- ku- icyo nakwita ishema avuga ati kanaka abayeho neza nanjye nzakora igishoboka cyose kugira ngo mbeho neza mbone umwambaro mwiza ngire gute kandi we yakabaye afite ukuntu ashobora kuba yakwitwara muri ibyo bibazo ubukene rero ndahamya nashidikanya yuko ari iryo pfundo ikindi ni imyaka nayo ubwayo hari igihe bashuka ugasanga kugendana akumva yuko kuryamana n'uriya mugabo kanaka ari ishema kuko uriya mugabo ari umukozi wenda wa leta ari umuganga ari umuganga ari umwa- ari iki simbizi n'ishema nabwo ubwabyo akumva yuko byaba ari ishema nabyo ubwabyo bigenda bibaho ikindi numva kigomba kuba cyabaho bari abana b'abangavu batwara inda njye sinumva ntabwo na n'isaha nabyumva neza ugasanga umwana yarabyaye ari muri iyo myaka uwamu- uwo babyaranye nawe ntabwo yigeze afungwa ngemba numva leta ibikwiye kuba yabishyiramo ingufu igihahira mu mudugudu bikagera ku rwego rw'igihugu bakamenya ngo uwo mwana ise ninde Bakamuba- ba- bagakurikirana ubu- umuntu wamu- uwo babyaranye akaba yafungwa aba ari umusore aba ari umugabo akaba ari ikintu gishobora kuba cyakurikiranwa ibyo nabyumvishe mu karere ka ka- ka gatsibo kariho byabashije kuba byakorwa ariko no mu gihugu hose ni ibintu bigomba kuba byakurikiranwa kuko hari n'abo bibaho gutyo ugasanga uburenganzira umwana wabyawe muri ubwo buryo arabuzwa uburenganzira iwabo w'uwo- w'uwo mwana wawe watewe inda nibo bari kuvunika ugasanga nk'umubyeyi ntabwo yishimiye kurera umwuzukuru atazi se Mm.
iyo- iyo- uwo mukobwa bamubyaranye aramuhisha ntabwo avuga se w'umwana kandi aramuzi ugasanga ni n'ibibazo biba binahari biba bigoye Ura- ura- leta nyarwanda ura- murakoze cyane urakoze cyane sirire kuri ibyo bitekerezo byawe nawe bwana jean claude mwiseneza aragerageza kugira icyo abivugaho cyane cyane kuri icyo kibazo kijyanye ah, n'ubukene ah, ndetse n'irari ah, na bimwe mu bindi wagiye ukomozaho reka dufate na gilbert hanyuma basubirize rimwe gilbert wiriwe mwiriwe neza uri hehe Oh, ndi mu burengerazuba bw'u rwanda mu karere ka rusizi Mm, ikibazo cyawe Oh, ikibazo ihohoterwa ryo rikomeje gufata indi ntera ku isi Mm, cyane cyane na hano iwacu mu karere kabisa mm, gusa ariko leta igenda idufasha nyine ikabishyiramo imbaraga ibasha kurinda abana b'abanyeshuri nyine ihohoterwa mm, ariko abanyeshuri nabo baba hari igihe nabo birangaraho nyine iryo hohoterwa naryo mbega nabo bakarigiramo uruhare mm, rero ingamba twasaba hari n'igihe bafunga abantu babahohoteye nabo ariko cyane cyane abakobwa nabo babigiramo uruhare mm, bishingiye ku irari havaho irari hagakurikiraho ibintu byo gushaka ibintu bataba bakoreye kabisa mm, ikibazo nacyo kireze mu rubyiruko rw'abakobwa nabyo kuba bashaka ibyo bata- bataruhiye muri make mm.
Ngo nkaba nsaba abakobwa bose baba bari kunyumva bakajya baharanira kwicisha bugufi baga- bakarya ibyo bahawe n'ababyeyi bakareka gushaka ibindi by'intenge by'abasore n'abagabo kuko nibyo byafasha kugabanya ihohoterwa urakoze cyane gilbert nawe mu rwanda bwana mwise neza hari icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo n'ibibazo by'aba bakunzi b'ijwi ry'amerika barimo cyril na gilbert murakoze cyane nibyo rwose eh, hari icyo twabivugaho ndashimira sirire ku cyo avuze cy'ubukene Eh, kandi nanjye ntangira ntabwo nigeze mpakana ko n'ubukene bubifitemo uruhare ariko ntabwo navuze ko ubukene ari bwo bwaza imbere kuko eh, dufite ingero nyinshi z'abana usanga bari mu bukene yego ariko ugasanga ntabwo rwose bafite imyitwarire mibi ishobora kuba yabikoza cyangwa yatuma eh, basama izo nda z'imburagihe cyangwa se inda zitifuza Eh, icyo ni kimwe cya kabiri dufite n'ingero z'abana bo mu miryango idafite ikibazo abana bo mu miryango idafite ikibazo usanga imiryango ifite byose ibaha ariko ugasanga nabwo eh, bafite imyitwarire ishobora kubexpoza cyangwa ishobora gutuma basama izo nda zitifujwe cyangwa inda z'imburagihe Eh, niyo mpamvu rero nagarutse ku kintu nabo bagarutseho kuko Gilbert na Tiriro yavuze ku kintu cy'igitoto ababyeyi bashobora gushyira ku bana wowe ntufite iki kandi uriya afite iki we ntabwo ufite akazi uriya afite akazi Eh, ni ukuvuga rero icyo gihe umubyeyi hari ubwo aba ari we ubaye nyirabayazana wo gushora umwana mu gihe yakabaye amufasha kuvuga ati dore icyo wakabaye ukora reka ngufashe umwana wanjye dushake umurimo w'icyo ukora wagira icyo ukubyarira kugira ngo wihe wenda ibyo ntabashije kurya gilbert abigarutseho avuga yuko abakobwa hari ubwo usanga wenda bamwe eh, baba bashaka kubona ibyo batavunikiye mu by'ukuri iyi si turimo ibihe tugezemo birasaba yuko twigisha urubyiruko rwacu kuko eh, bihora bigarukwaho baba abayobozi baba natwe mu miryango itari iya leta eh, yuko mu bagenerwabikorwa n'aho duhura n'urubyiruko hose tubumvisha yuko nta kintu ushobora kugeraho utakivunikiye nta kintu na kimwe ushobora kugeraho utakivunikiye ikintu cyose wabona mu buryo bworoshye kiba gishobora gukurikirwa n'ingaruka mbi ibyo nta nubwo biri no mu rubyiruko rw'abana b'abakobwa gusa kuko n'urubyiruko rw'abana b'abahungu bumva yuko bashobora kubona ibyo batavunikiye nibo barangira ari abajura ugasanga batangiye kwifuza iby'abandi bakaba bashobora kujya mu bujura bwo kwiba iby'abandi ariko uyu munsi ubashije kuba avuga atari ko reka negere abashobora kumfasha kugira ngo wenda banyigishe umwuga banyigishe uburyo ushobora kuba nakora umurimo wafasha icyo gihe bishobora kumufasha kwirinda ingaruka izo ari zo zose no ku bakobwa zirimo na zanda z'imburagihe naho ihohoterwa ryo rwose ni ikintu twese dukwiye gufatanya kurwanya atari ukuvuga ababyeyi ku bana gusa ahubwo kigomba kuba ikibazo cya sosiyete nyarwanda yose twese twumva yuko bitureba ntihagire umuntu ubona ikibazo ngo yigendere akihorere kandi yakibonye urabona umuntu w'umusaza ni umunyamafaranga cyangwa se afite ubushobozi runaka ari kumwe n'akana k'agakobwa bari- bicaye mu kabari ukabireba mukicarana nawe ntubwire umusaza mugenzi wawe cyangwa se uwo mugabo utari ko ibi bintu ntabwo ari byo icyo gihe nidukomeza kubirebera twese twumva ntacyo bitwaye bizakomeza kugenda biganisha sosiyete nyarwanda ahatari heza ariko niba abantu dushobora guhaguruka tukabyanga eh, mu by'ukuri bizagera aho bi- bi- bi- abantu bose babirwanye bicike kandi nibitanacika bizageraho biba ari kesi nkeya cyane ariko ku buryo bitari icyorezo gishobora kuba cyaba kiri mu gihugu ariko ntihakagire umuntu wumva yuko abantu bashobora kubona ibyo batavunikiye aba bana rwose b'abakobwa wumve yuko kugira ngo ubone amafaranga igihumbi ibihumbi icumi miliyoni hari aho bihera kugira ngo ubashe gukora atari uko runaka agomba kuyaguha kuko arayaguha uyu munsi ariko nagutera inda azagutererana hanyuma nyuma yaho uzasanga ntacyo wungutse kuko nutangira kurera umwana wenyine nta kazi ufite nta kintu ufite cyo kumufasha ingaruka zikuriho wenyine kandi ujye wiyigaramiye numva aricyo nabivugaho murakoze hanyuma hari i- ikindi elize yavuze cy'uko hari ukudakurikirana abo bagabo batera ah, abo bana amada ugasanga ah, ababyeyi b'abo bana nibo bita kuri abo bana abana nabo batewe inda ugasanga barahishira abo bagabo icyo kibazo cyo cyifashe gute natwe turabibona eh, n'aho dukorera Eh, aho usanga eh, umwana watewe inda ubwe adashaka kugaragaza uwamuteye inda kubera iki biragaruka nanone kuri cya kibazo cy'uko ari bumushikishe udufaranga eh, niyumva wenda undi avuze ati ariko se ko ntacyo mfasha akamwohereza igihumbi bibiri bitatu bine bitanu akumva ko bihagije ku buryo atagomba kuvuga wa wundi wamuteye inda icyo ni ikintu kigaragara rwose abana b'abakobwa benshi nibo babahishira ntabwo ari uko inzego zibishinzwe zanze guhana aba bantu batera abana b'abakobwa inda ahubwo ni uko usanga aba bana b'abakobwa batewe inda babahishira ariko nanone usanga ari imiryango yabo hari nk'abana b'abakobwa usanga bashaka kubagaragaza ariko ugasanga ise w'umwana umuryango imiryango yateranye yagiye mu bwiyunge ugasanga abo ku muryango w'umwana w'umukobwa wa wa- wa- wa- watewe inda bagiye gushaka abo ku muryango w'umwana w'umukobwa wamuteye inda aha ari naho dushimira ba masenge twafatanyije muri iyi gahunda ya masenge mba hafi cyangwa dufatanya buri munsi kubera yuko bamwe bagiye bagaragaza bavuga "Dore hariya barashaka gukora ubwiyunge kandi ku mugabo wateye inda umwana w'umukobwa abo rero bagiye babagaragaza ku buryo uyu munsi usanga izo kesi zitagishirwa abantu bahita bafatwa kugira ngo baryozwe ibyo byaha baba bakoze ariko kenshi barabahishira ariyo mpamvu nahoze mvuga yuko tutagomba kubirebera kuko eh, nitubona abarimo batemerana na twa twana cyangwa ayo makuru tukaba tuyafite tuba dukwiye kuyaha inzego zibishinzwe kandi biranemewe no kuyatanga rwihishwa inzego zigakora akazi kazo ariko uburenganzira bw'abana bukubahirizwa urakoze cyane ah, nisegure kuri elize ntabwo ari we wari wabajije icyo kibazo ahubwo turamufite kuri telefoni elize wiriwe neza Eden Yiriwe uri hehe aha ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba ikibazo cyawe bo muri makeya nanjye ni nk'ikintu nagiraga ngo kireho kuri iki kiganiro numva mufite muri kuganiraho Mm.
Bo, urebye nk'aha mu gace dutuyemo k'uburengerazuba usanga abana b'abakobwa muri make usanga ababyeyi babo iyo umwana w'umukobwa yatewe inda ababyeyi babo nabo babigiramo uruhare bamwe na bamwe si bose ariko ababyeyi ugasanga nimba umwana yatewe inda uwamuteye inda ni umunyamafaranga yenda se afite amafaranga ababyeyi bakuru bati tubyumvikane ku giti cyacu mwere kutuvamo twebwe tubahe amafaranga birangirira aho ngaho ugasanga muri make aba- imiryango irumvikanye ariko umwana we yamaze kwangirizwa byarangiye kariyeri yiwe bayishe ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane muri make ngewe ko mbibona nk'umwanzuro na- navuga cyangwa se nk'igitekerezo nashyiraho ku rwanjye ruhare ni uko leta yagerageza abo babyeyi bashaka kumvikanisha imiryango abana ba- umwana batewe inda aka- uburenganzira bwe kugira ngo yenda barebe ko babusigasira ni uko abo babyeyi bahishira abo bateye abana ba- b'abakobwa inda baba bagerageza kubu- kubashyira mu butabera nabo kuko baba bakoze amakosa nubwo baba batagize uruhare ruziguye kugira ngo uwo mwana w'umukobwa yangire aterwe inda ariko nabo babigiramo uruhare mu gihe yamaze guterwa inda mu gihe bumvikanye bagahabwa amafaranga bikarangirira aho ngaho ndumva abo babyeyi nabo bajya bahanwa abana b'abakobwa bagasigasirwa kugira ngo bareke gukomeza guta agaciro muri ubwo buryo murakoze
urakoze cyane elize kuri ibyo bitekerezo byawe dufite na elize muhatari wiriwe neza neza twiriwe neza uri hehe ibyo ni mu gihugu cya kenya cya kenya Eh, ikibazo cyawe eh, ibyo ikibazo ni intero eh, ikibazo ni interera ibyo ni intererano Eh, ku cyerekeye abana baba batwara inda batarakwiza batarakwiza dufate imyaka cumi n'umunani dufatiye nko mu gihugu cy'iwacu ibyerekeye nk'abanyeshuri kenshi na kenshi ibyo birava ku kuntu kuba ari ubukene buri mu muryango cyangwa rimwe na rimwe naho bidashyika kubera hari igihe nabo iwabo baba bishyushye bashobora gutwara inda baba bashishije bivanye n'akagese kabo muga muri rusange ibyo bishobora gushyikira kenshi bishobora gushyikira kenshi abantu baba abantu babo baba- baba bava mu miryango ikennye rero ni ukuvuga by'icyo kintu rero leta irashobora nko kukiga ko abo bana bagashobora kuronka inyigisho zikwiriye Eh, bakabihimiriza kenshi kenshi bagashyika no ku mitumba ku buryo bashobora kwigisha abo bana bakabigisha ko ibyo bintu ari bibi bisanzwe bagakura babizi nibaza ko icyo kiri mu byoshobora kugabanura abo ibyo abo bashobora gutwara inda batatishijwe kandi bakiri batoya cyane icyiyumviro cyanjye cyari urakoze cyane elize mu gihugu cya kenya turagushimiye Ah, bwana mwise neza byinshi muri ibi byari ibitekerezo abakunzi b'ijwi rya amerika badusangizaga ariko nagira ngo nkubaze abantu bakomeje kuvuga ku bakobwa baba bashaka ibi baba bashaka biriya ikibazo cya- cyo kubura ah, amikoro ubukene uruhare rw'umugabo muri ibi bibazo rw'uru- rukwiye kuba uruhe urakoze cyane Eh, ntekereza ko icyo kibazo ari ikibazo cyiza Eh, ku ruhare rw'umugabo ngira ngo urwa mbere ni uru rubuga duhuriyeho eh, aho twumvise ko abagabo batanze ibitekerezo bose bitabashimishije Eh, ni- ni- tugomba kugira twese nk'abagabo imyumvire imwe kuri iki ngiki Eh, tukumva yuko eh, umugabo ahe aho ari hose agomba kwirinda kwikunda kumva yuko eh, we kwishimisha ari byo ashyize imbere bishobora kuba byatuma ashobora kwangiza abana b'abandi kandi nanamubwira uwo ari we wese wenda waba ufite izi ngeso iyi myumvire eh, yuko nawe byamugarukaho kubera iki kubera ko niba umuntu ari umugabo yishimiye kuba ari mu kabari ari kumwe n'akana k'agakobwa kangana n'ake hanyuma undi akamureba akamwihorera cyangwa se nawe undi agakomeza kubikora atyo namenye neza ko nawe uwe uwe niba a- a- batabirwanyije ngo babuze uwo uwe nawe yicaranye n'undi mugabo ahandi hantu byumvikana rero yuko niba jyewe mugabo ndi kumwe n'umwana w'umukobwa numva ko kumwangiza ntacyo bintwaye nimenye ko uwo muco ndimo gushyigikira ndimo kuzamura urimo gutuma nanjye abanjye ba- bashobora kuba bari ahandi barimo kwangizwa n'abandi bagabo bagenzi banjye ubwo rero niba nkunda abana banjye birasaba ko ndinda n'abana b'abandi kugira ngo twumve neza yuko abo bana bose baba abanjye baba n'aba- n'ab'abandi bose ari ab'igihugu kugira ngo tugire igihugu cyiza rero birasaba yuko turinda aba bana twumve yuko nk'abagabo tugomba kubihagurukira tukabirwanya tukumva neza yuko ari bibi cyane kandi binakojeje isoni kumva umuntu mukuru w'umugabo yaba agaragaraho kwangiza umwana ari nayo mpamvu musanga n'izi kesi zibaho zo guhishira abantu bakoze ibi byaha kubera ko abahishirwa benshi ni abantu hanze ushobora kubona ko ari umuntu wiyubashye ariko mu by'ukuri yakoze igikorwa kigaye rero twitegereza kugira ngo bazaduhishire ahubwo ibyiza reka tubirwanye hakiri kare dushyire imbere indangagaciro zo kurinda umwana w'umunyarwandakazi ni nabwo buryo tuzaba natwe twirinze turinze n'igihugu cyacu urakoze cyane kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika jean claude ngoboka wiriwe neza mwiriwe mwiriwe uri hehe murakoze cyane amazina yanjye ni twangoboka jean claude ndi mu burasirazuba bw'u rwanda ni mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa mu dudoreme ya mbere nkaba ndi umukunzi w'ikiganiro muri isanga gitangwa ku ijwi rya amerika muri rusange nkurikira umunsi ku munsi kandi nkunda cyane mu biganiro byacyo bya buri munsi ikibazo cyawe mbona ukuvuga ngo reka mbanze mbashimire kuri iyi nsanganyamatsiko mwaduteguriye ku ihohoterwa rishobora- rishobora kuba ryakorerwa umwana ariko noneho umudamu n'umugabo bakaba nabo batago- bagomba kugira uruhare mu kugira ngo iryo hohoterwa ribe ikintu cya mbere mbanze gushimira leta y'u rwanda ukuntu iri kwita ku mwana muri rusange ni ukuvuga ngo umwana ashobora kuba yakorerwa ihohoterwa ariko ugasanga iryo hohoterwa arazitiranyije cyangwa se nyabana abasha gukurikiranwa kugira ngo abashe kuba yarenganurwa mbanza gushimira urwego rw'ubugenzacyaha rib mu rwego rwo kugira ngo rukurikirane umwana wakorewe ihohoterwa uwarimukoreye kugira ngo ahanwe simvuze ko ihohoterwa ritaba riraba riraba ariko ikintu cya mbere uko abanyarwanda babizi ni amakuru iyo amakuru atangiwe igihe ubuyobozi guturuka ku nzego z'umudugudu hari inshuti z'imiryango hari komite zatowe mu midugudu izo komite ziba zishinzwe gukurikirana umwana w'abakorewe ihohoterwa kugira ngo uwarimukoreye afatwe abiryozwe icyo ni ikintu cya mbere mbanje gushimira leta y'u rwanda ariko ikibazo nanone ndi gushaka kubaza hagati nihuse kugira ngo mene amagambo ni uko bagomba kongera ubukangurambaga hirya no hino mu gihugu ku burenganzira bw'umwana byerekeranye n'ihohoterwa kuko akenshi ari igihe ihohoterwa rishobora gukorerwa umwana ariko ugasanga agace arimo atuyemo runaka ntabwo abashije kuba yatangirwa amakuru nta muntu umureberera uri aho hafi ibi ugasanga ihohoterwa rye akorewe ntabwo rimenyekanye kugira ngo akurikiranwe uwarikoze ariryozwe ariko habayemo mu kwigisha byimbitse bitu- biturutse mu guhera mu midugudu kugera ku rwego rw'igihugu buri wese akamenya ihohoterwa rishingiye ku mwana riteye gutya ndetse rikurikiranwa nande ibyo bintu byafasha cyane kugira ngo n'ahantu umwana wese ari ukorewe ihohoterwa abashe kuba yarengerwa igihe ku gihe cyangwa se is- ku munota ku munota igihe arikorewe akenshi na kenshi usanga ari nk'igihe icyo bishatse kuvuga hari agace gashobora kuba nka ruyema ya mbere cyangwa se ruyema ya kabiri ariko ugasanga benshi ntabwo bazi ngo ibimenyetso u- byerekana ko umwana yakorewe ihohoterwa ni ibihe hari ihohoterwa ryo gitsina hari n'ihohoterwa ryo kuba akoreshwa imirimo ivunanye n'ibindi bitandukanye ibyo byose umuturage akaba abizi habonetse nk'agatabo kajyamo ayo mabwiriza noneho tugakwirakwiza hirya no hino mu baturage batuye igihugu cy'u rwanda ibyo bintu byafasha cyane kugira ngo buri munyarwanda wese aho ari amenye iryo hohoterwa rikorerwa umwana n'ingingo irihana ikamenya ngo ni iki ibyo bintu dukumva ihohoterwa twa- ritakongera kubaho hirya no hino muri sosiyete nyarwanda muri rusange icyo nicyo kibazo nagira ngo mbaze kandi murakoze ndabashimiye kuri insanganyamatsiko mwaduteguriye ni ngoboka jean claude murasabwa rwanda mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu duderema ya mbere mu kagari ka kerwa murakoze urakoze cyane kuba ukomeje kuba inshuti y'ijwi ry'amerika namwe murakoze kandi merci beaucoup urakoze Ah, bwana mwiseneza jean claude kuri icyo kibazo cya ngoboka ah, usaba ko habaho kongererwa ubukangurambaga ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana kugira ngo abaturage hirya no hino mu gihugu babisobanukirwe cyane ndabizi urwo ni uruhare rwa leta ariko namwe nk'abafatanyabikorwa wigeze gukomoza ah, ku bijyanye n'uko abantu benshi baba badasobanukiwe n'amategeko abarengera ibyo ni ibintu bikorwa niba bidakorwa mwumva byakorwa gute Eh, murakoze cyane edi Eh, mu by'ukuri birakorwa ariko ntabwo twavuga ko biri biri ku rwego rushimishije nk'uko rero ngo bakabivuga nanjye ndabishyigikiye eh, ubukangurambaga bukeneye kongerwamo imbaraga ariko eh, bube n'ubukangurambaga bufite uburyo bukorwamo bunyuranye n'ubwo dusanzwe tuzi burya hari igihe wenda umuntu avuga kumva ko bi- bihagije ariko dukwiye no kureba aho tuvugira ibi bibazo ni ukuvuga ngo ibibazo dukwiye kubivugira ahantu hose haba ari aho a- a- abantu bari hose bagomba kurengera umwana ariko njye numva na cyane cyane mu mashuri mu mashuri eh, kugira ngo abana bagire amakuru ahagije ariko no muri buri shuri habeyo eh, abantu bashinzwe eh, kuba bashobora kwakira ibibazo by'abana mu buryo bwihuse abana bakangurirwe ko uwaba yahohotewe cyangwa niba hari uwo bigaragara ko ashobora guhohoterwa wenda ahura n'ibyo bibazo mu nzira habe hari umuntu ushobora kumwakira ku ishuri ari bugezeho ikibazo cye n'iyo yaba ari umunyeshuri mugenzi we ashobora kuba yakwisanzura akamubwira ati ariko yewe hari umuntu umbangamiye hari umuntu uhora ashukisha amandazi fanta uhora ambwira amagambo ameze gutya na gutya wamfasha iki wa wundi nawe akaba azi uwo umuntu mukuru ari bwegere kugira ngo babashe kuba eh, iki kibazo bagikurikirana mu maguru mashyashya ariko ikindi dufite na nimero za telefoni eh, zitandukanye abantu bashobora kuvugaho ibi bibazo hari ijana na cumi na kabiri ya polisi hari ijana na cumi na gatandatu hari itatu gatanu cumi na kabiri n'izindi nimero zose abantu bashobora gukoresha niba umuntu abonye igikorwa kibi imyitwarire mibi ishobora kujyana umwana mu kaga harimo n'iri hohoterwa rishingiye ku gitsina ni duhite tubigaragariza inzego zibishinzwe arakoze kandi ngoboka kuvuga ziriya nzego zo mu midugudu hafi y'iwacu dufiteyo inshuti z'umuryango dufiteyo n'abayobozi batandukanye mu by'ukuri birakwiye ko tubashyikiriza ibi bibazo ariko nibatinda kugira icyo babikoraho wa undi wakimushyikirije nahita ahamagara kuri za nimero zitishyurwa kugira ngo niyo na wa wundi nawe ari umwe mu bantu ba- ba- bashobora kuba wenda baba abafatanyacyaha bo guhishyira cya cyaha ariko inzego nkuru zibishinzwe nazo zibashe kubimenya kugira ngo zitabare hakiri kare mbere y'uko dusoza bwana mwiseneza hari abandi bagarutse ah, ku- ku bijyanye n'uko aba bana b'abakobwa muri iyi minsi barikujije cyane barusha ba nyina ubwenge abandi bakavuga ko aba bakobwa ntibumvira ababyeyi babo hari uwigeze gukomoza ah, ku bijyanye n'inshingano z'umubyeyi Ah, ubu benshi bakavuga ko kenshi usanga muri iyi minsi abana barerwa na- n'abakozi bo mu ngo ugasanga ababyeyi ntabwo bafite umwanya uhagije wo kuba baganiriza abana babo icyo kibazo cy'uruhare rw'umubyeyi muri ibi bibazo byose mubona cyakemuka gute Eh, murakoze cyane koko eh, iki ni ikibazo gi- gi- gikomeye eh, kandi gikomeje kugaragara Eh, murekezi wabivuze kuri facebook yakoze kuko eh, yavuze ko usanga abakobwa hari ukuntu baba barikujije ugasanga bavuga ngo wampaye pasi amatelefoni ahenze n'ibindi Eh, ariko umubyeyi ni ukuri nagerageze aho ari hose ibyo akora byose uko abyuka ajya mu kazi agataha bwije cyane anatekereze no ku bana anatekereze no ku bana yumve ko bamukeneye bakeneye ko abaganiriza ariko ikindi navuga kuri iyi ngingo eh, ni uko usanga hari n'abana barusha amakuru ababyeyi ugasanga wenda umubyeyi ntiyize umubyeyi ntazi gusoma no kwandika wenda umwana we yabashije kwiga afite abamushukisha eh, ibijyanye n'ikoranabuhanga bamwereka ibiteye isoni cyangwa urushaho kumushora mu busambanyi binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga zaba kuri watsapu n'ibindi abo rero nabo eh, mu by'ukuri habeho uburyo butandukanye bwa- eh, bwa- bw'abantu bumva ko ibintu- ibi bintu bibareba baba na- na bakuru b'abana bari aho ngaho hafi areba avuga ati se uyu mwana aherereye mu biki ariko bigaruke no ku mwana nyirizina nawe yiyumve mu buryo bwo kwiha agaciro tubigisha hakiri kare uburyo bwo kugira ngo bihe agaciro ariko bubaka cyane imbere yabo hazaza kubera yuko uyu munsi ibyo ashobora kuba arimo gukora bishobora kuba byamushora eh, mu mibereho yatuma ejo n'ejo bundi atazabasha kuba ah, ari umuntu uhagaze mu buryo bwo kwikemura ibibazo yahura nabyo ababyeyi rero nibahaguruke ariko n'aho badashoboye n'umuturanyi na mukuru w'uriya mwana n'uriya wundi uwo ari we wese ushobora kuba abona ikibazo nareke kukirebera gusa ahubwo twese dufatanye tukirwanye mu gusoza bwana mwiseneza hari ubutumwa ufite kuri abo bana ahanini bashobora kuba bagwa mu mitego nk'iyo ishobora kubashora muri ibyo bibazo ugasanga bahohotewe murakoze cyane icya mbere navuga ni uko abana bafite amahirwe menshi bagenewe n'igihugu icya mbere iyo ubona abana bose bajya ku ishuri bakaba bafite uburenganzira bwo kwiga bakaba bafite uburenganzira bwo kubaho bafite uburenganzira bwo kuvuzwa igihe barwaye aya ni amahirwe akomeye cyane ikindi kandi abana bafite uburenganzira bwo kubona amakuru aho mu rwanda dufite n'inzego zihagarariye abana usanga abana bahagarariye bagenzi babo mu nzego zitandukanye bivuze yuko umwana niba hari icyo adasobanukiwe afite abantu benshi ashobora kubaza umwana ashobora kubaza umubyeyi umwana ashobora kubaza mukuru we umwana ashobora kubaza mwarimu umwana ashobora kubaza umuntu uwo ari we wese abona wamuha amakuru mazima ahubwo ikibazo gihari gikomeye ni ukumenya uwo muntu ninde kuko hari abatanga amakuru hari na imfuruwensi y'abana baba bafite urugero rumwe usanga bashuka bagenzi babo bari mu rugero rumwe nudakora imibonano mpuzabitsina ntuzamera amabere nudakora imibonano mpuzabitsina ntuzabasha ibi n'ibi n'ibi n'ibi bababeshya ubu rero ikigamijwe ni uko abo bana babasha kwegerwa ariko nabo bakamenya guhitamo ninde babona ushobora kubaha amakuru mazima ariko nanone bakareba ba bandi babagaragariza ko babakunze kubera yuko muri ba bandi babakunze siko bose babakunze hari uza amwereka yuko amukunze amushukisha utuntu ariko atamukunze nabashe kureba uburyo ibyo amuha yibaza impamvu abimuha abashe no kugira uwo abwira ko runaka yamuhaye iki n'iki kugira ngo nawe amugire inama y'uko agomba kubyitwaramo bwana jean claude mwiseneza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango landward develop ukorera mu rwanda uyu ukaba uri mu miryango ifite gahunda yo gukurikiranira abana b'abakobwa batwaye inda z'imburagihe mukaba mubikora mu mushinga witwa masenge mba hafi wita by'umwihariko ku kibazo cy'abana baterwa inda bakiri bato nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire murakoze cyane ijwi ry'amerika nshimire n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bagiye baduhamagara bagatanga ibitekerezo ndetse bakagira n'ibyo babaza nshimire injeniyeri lopes wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha na diodone cyubahiro bamfashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifi z'abakozi b'akarorero batanga amakuru